Iyo mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika radiyo ijwi rya Amerika isaminira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu Rwanda ho mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Jeyo Fidel Niyongabo bamwe murantunga bamwe mu barundi bakorera ibikorwa vy'ubudandaji muri teritwari ya Fizi mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bararajwe ishinga n'abajejwe umutekano
ikibazo dufise nuko tugere ino tuje guca ingero ariko hagera gutaha ikibazo kikaba inzira turadushika mu nzira n'udufaranga twakoreye bakatutwaka tugashika ata kintu tujanye bakadutoteza ngo turabarundi nabuze kuntaha kubera inzira zabaye nabi cyane abo ni bamwe mu barundi bacururiza mu misozi ya minembwe muri teritwari ya Fizi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo sentere nkuru ya nyarugenge mu rwanda yabandanije urubanza abanyagihugu ba nyarutarama mu gisagara cya kigali baregamwo leta y'u rwanda gushaka kubambura imitungo yabo abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'uburusiya na leta zunze ubumwe za amerika bari mu nama i geneve mu buswisi ku kibazo cya ukraine aya makuru yose hamwe n'ayandi twabateguriye ntimuve ku maradiyo yanyu ni mu kanya twibutse nshuti mwese ko muriko mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isaminaniri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru avugwa hirya no hino ku isi abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'uburusiya na leta zunze ubumwe za amerika bari mu nama i geneve mu buswisi ku kibazo ca ukraine ibindi kuri iyi nkuru na thomas kamirindi
antony blinken na sergei lavrov bari baherekejwe n'intumwa zabo abantu barindwi kuri buri ruhande inama yabo yamaze iminota mirongo cyenda yonyine gusa muri imwe mu mahoteli akomeye y'i geneve bayirangije buri wese yaganiriye n'itangazamakuru ku ruhande rwe minisitiri lavrov w'uburusiya yavuze ko imishyikirano yari ikenewe kandi ko yabaye ingirakamaro yongeyeho ko izakomeza mu gihe cya vuba yashimangiye ko igihugu cye kidafite umugambi wo gutera ukraine blinken wa leta zunze ubumwe za amerika nawe yatangaje ko yabwiye mugenzi we ko amerika izamurikira uburusiya ibisubizo byanditse mu cyumweru gitaha nyuma yabyo gato bazongera bahure ku birebana n'uko uburusiya butazigera butera ukraine minisitiri blinken yavuze ko leta zunze ubumwe za amerika n'inshuti zayo batabyemera na gato yasobanuye ko yari yinjiye mu nama azi neza ko nta myanzuro iri bufate ati igikuru noneho ubu ngubu mu ntangiriro ni uko turi mu nzira yo gusobanukirwa ibyifuzo bya bamwe n'abandi blinken yemeza ko leta zunze ubumwe za amerika n'ibindi bihugu by'inshuti zayo badashobora kwemera ibyo uburusiya busaba birimo ko impande zombi zigomba kugirana amasezerano yanditse ko umuryango w'ubutabarane w'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja ya atlantika otan utazigera wemera Ukraine nk'umunyamuryango wayo kandi ukemera gukura ingabo n'intwaro zawo mu bihugu by'uburayi bw'uburasirazuba naho leta zunze ubumwe za amerika n'inshuti zayo basaba uburusiya gukura ku mupaka wa Ukraine abasirikare babwo barenga ibihumbi ijana n'ibikoresho by'intambara bya rutura bwahashyize ni ubwa kane abayobozi batandukanye bo mu bihugu byombi bahuye imbonankubone ku kibazo cya Ukraine muri iyi minsi icumi ishize urakoze thomas igitero c'indege cakozwe kw'ibohero ryo muri yemen cakomerekeje congera gihitana ubuzima bw'abarenga ijana congera gikomeretsa abandi sinzi ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu thomas murantunga timu ishimwe ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp byatangaje iyi nkuru bivuga ko abandi bana batatu nabo bahitanywe n'ikindi gisasu cyaturikijwe mu majyepfo y'umujyi wa hodeida umuryango urengera abana save the children niwo watangaje ko aba bana bapfuye barimo bakinira mu kibuga cy'umupira w'amaguru kiri aho igisasu cyaturikiye inyeshyamba z'abahuti zagaragaje amashusho ya videwo ateye ubwoba amashusho yerekana imirambo y'abantu bahitanywe n'iki gitero cyibasiye gereza iherereye mu majyaruguru y'akarere ka sada iki gitero kibaye nyuma y'iminsi itanu izi nyeshyamba z'abahuti zigambye kugaba igitero cyatanye abantu batatu mu mujyi wa abu dhabi uherereye muri leta za emirati z'abarabu ni intambara imaze imyaka igera kuri irindwi zirwana leta za emira ziyunze z'abarabu yatangaje ko izihorera kuri ubu abaganga batagira umupaka baravuga ko ibitaro byo mu karere ka sada byuzuye nyuma y'igitero cyagabwe kuri gereza umuyobozi wa croix rouge bashel omar nawe yashimangiye aya makuru yumvikanisha ko abantu bagera mu ijana bapfuye ndetse abandi bagakomereka
ayo makuru yo hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri iyi site yacu wezi itatu akaburungu radiyo yacu akaburungu com mushobora no kuyasanga kuri youtube na facebook mu kanya turerekeza mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bamwe mu barundi bakorera imirimo mu misozi miremire ya minembwe iri muri teritwari ya fizi mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo barate umutima uhagaze n'ukuntu abajejwe inzego z'umutekano babahohotera babita abagwanyi ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari mu minembwe aba baturage b'abarundi barenga ijana bakora imirimo y'ubuhinzi n'iy'ubwubatsi ndetse no gutwara za moto mu karere ka minembwe kari mu birometero birenga magana abiri mirongo itanu uvuye mu mujyi wa uvira bagaragaza yuko bakorera amafaranga ariko iyo batashe basubiye Burundi bafungwa n'inzego zishinzwe umutekano zikorera muri fizi kuko babita imbonerakure abandi redi itabara mu gihe abandi nabo bitwa abagwanyi ba koroneli makanika uyobora umutwe wa twigwana ugizwe n'insorensore z'abanyamurenge ku bw'imana byemfe amaze umwaka wose mu minembwe akora umurimo w'ubuhinzi yabuze uburyo asubira iwabo mu burundi kubera atinya ko ashobora gufungirwa mu nzira no kwamburwa amafaranga yakoreye iyo tuvuye mu minembwe nko mu mukoko bariyeri zibiri uvuye kwa murima bariyeri igira gatatu n'iya kabiri zose iyo bagufashe bavuga ngo uri umurundi zana icyangombwa ukakimwereka mwama bagusaka amafaranga zose waciye bakazikwaka kandi bakagenda bahamagarana imbere bashika imbere naho ibaraka urabereka bakakubwira ngo zana tukwandike mu gitabo yuko ngo usohotse amara kandi bagacavuga ati sandurare izo sandurare mu nzira zose baba bazi kunyaze ukavuga ati je ntazo mfise izo mfise ngizi bavuga ati kura amahuzu yose nitutagusangamo uhamagara abanyu bakohereza ifaranga hanyuma atazibonetse uca ufungwa mu gasha ngo bamwe bari bavuga ati turi imbonerakure tuvuye kurwana thomas ndagwarukiye nawe ni umurundi ukorera imirimo y'ubwubatsi mu minembwe ashimangira yuko yabuze uburyo asubira iwabo ikibazo dufise nuko tugere ino tuje guca ingero ariko hagera gutaha ikibazo kikaba inzira turadushika mu nzira n'udufaranga twakoreye bakatutwaka tugashika ata kintu tujanye bakadutoteza ngo turabarundi ino ndiko ndaja kweneza umwana nabuze ukuntu ntaha kubera inzira zabaye nabi cyane ndatinya ati nishika mu nzira n'utwo njanye baramfunga bangirire nabi cyangwa n'utwo njanye batunyake nyene nuko nyene nivyo ntinya kubera uburyo aba barundi bakorera mu minembwe bahohoterwa banyuze mu ibarabara rya fizi uvira usanga bamwe muri bo barimo abanyeshuri biga kuri kaminuza ya minembwe bemera bakagenda n'indege kubera gutinya ko bashobora guhohoterwa sindayibagira fisi yiga kuri kaminuza ya benezeri ya minembwe nka jewe igituma inza n'indege mvuye mu nkambi ya rusenda nk'umuntu yaronse buruse kuza kwiga kuri univerisite benezeri de minembwe mbo abaturanyi ntuyemwo kenshi ntibemera yuko turi ku ishuri ku mvu z'umutekano iyo duciye mu ibarabara nk'abantu tujye tuvuga ikirundi badushyira hamwe n'abantu bavuga ikirimi cy'ikinyamurenge urumva twese tuba victime cyo kimwe nk'abanyamurenge kenshi bakunze kutwita amazina menshi baca batwita yuko turi aba dushyigikiye gumino dushyigikiye batwigwaneho abandi bakatubwira yuko turi aba efune tugiye gufasha bamayimayi urumva twese duca tubura ikibanza nyamukuru dushobora kuba turimo aba barundi bakorera imirimo yabo muri fizi hari icyo basaba userukira uburundi muri repubulika ya demokarasi ya kongo turasaba ambasaderi arikisha se wacu yuko yotuvugira akaza adukurikirana ikibazo tugenda duhorana twese abarundi akagira icyo atuvugira ko kubwira tureke kuguma duhohoterwa turakorera amafaranga kabisa tugakora abanyagihugu kubera nta kuntu wakorera umunyagihugu hama ugacongera ukanyagwa wumva baba baje gukora iki nitwo twojanye twodufatiye umuryango natwe tukaba dushikana ubusa twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa teritwari ya fizi kuri iki kibazo cy'aba barundi bahohoterwa ntibyadukundira si mu mihanda ya minembwe yonyine aba barundi bavuga yuko bahohoterwa n'inzego zishinzwe umutekano zibita abagwanyi no mu mwaka ushize muri teritwari ya uvira hitwa muri sange hari abarundi mirongo itatu bafunzwe bitwa abagwanyi vedase ngabo ku bwaragijwi rya amerika minembwe mutarakivuye epfo tugushimire vedaste mu rwanda naho sentare nkuru ya nyarugenge yasubiye kwihweza urubanza abanyagihugu ba nyarutarama mu gisagara cya kigali baregamwo leta y'u rwanda gushaka kubambura amatungo yabo ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagiriwe ubusa ari kigali mu rwanda ababuranye bose kuri uyu wa gatanu umucamanza yabasabaga kurasa ku ngingo bakirinda kwinjira mu mateka y'ikibazo kuko ari maremare bishingiye ku gihe kimaze hafi ya bose bararigera gusubirana uburenganzira ku mitungo yabo itimukanwa abanyamategeko bunganira umujyi wa kigali babwiye urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ko abaturage bari kubimura kuko bari batuye mu kajagari bavuga ko bubatse badafite ibyangombwa bibemerera kubaka bijyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi ikigaragara hari amagenagaciro umujyi wa kigali wakoreye abo baturage ariko abatanyuzwe bagakora ayandi magenagaciro yabo umujyi wa kigali wakunze kumvikana ubwira urukiko ko utemeranije n'abo baturage kuri ayo magenagaciro abarimo bwana jean dodier shikama barasaba urukiko kwemeza ko umushinga wagombaga kubimura warengeje igihe bityo bagasaba uburenganzira bwo gusubirana imitungo yabo bararega kandi basaba indishyi ikwiye mu mafaranga indishyi ingana n'amafaranga atanu ku ijana y'umutungo kuri buri muturage kuko umushinga watinze indishyi batewe n'igihombo umushinga wabateje n'igihembo cy'ikurikirana rubanza ku munyamategeko ubunganira umunyamategeko innocent ho ku bwayo bunganira itsinda rigari muri uru rubanza ashingiye ku mategeko yabwiye urukiko ko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa yasobanuye ko umutungo wavogerwa gusa igihe habayeho ibikorwa by'inyungu rusange kandi nabwo bikaba mu bwumvikane hagati y'uwimura n'uwimurwa uyu munyamategeko akavuga ko umujyi wa kigali wagombye kwirengera ingaruka zose wateje zo gukerererwa kubahiriza ibikubiye mu masezerano wagiranye n'abaturage yabwiye urukiko ko kuva umushinga wo gushaka kwimura abatuye i nyarutarama mu midugudu ya kangondo na kibiraro watangira ibiciro by'ubutaka bimaze kwikuba inshuro eshatu aravuga ko byibura ikibanza cy'amafaranga make i nyarutarama kitajya munsi ya miliyoni ijana umujyi wa kigali wutsimbaraye ku nzu uvuga ko wubakiye abo baturage bakazazimukiramo ariko bo ntibabikozwa baravuga ko badashobora kujya gutura mu magorofa bashonje bamwe mu baburanye baravuga ko umujyi wa kigali ukora icyo bise kurobanura ku butoni babwiye urukiko ko hari indi midugudu umujyi wa kigali wimuye abaturage ubaha ingurane ikwiye mu mafaranga bityo ko nabo badakeneye ingurane z'amazu umujyi wa kigali ntubasha gusobanura urukiko uburyo abaturage bubatse mu kajagari ntubategeke kugasenya bakarinda bagira ibyangombwa by'imitungo yabo ari nabyo washingiyeho ubabarira ingurane batumvikanyeho bakibaza impamvu wavuga kuri kubaha ingurane y'amazu mu gihe ubusanzwe wubatse akajagari ategekwa kukisenyera atabikora agatanga ikiguzi cy'abakozi basenya ku kajagari ikindi impande ziburana zitemeranyaho umujyi wa kigali uravuga ko aba baturage bubatse batura mu kajagari bihabanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi ni mu gihe harimo n'abahageze mu mwaka w'ibihumbi bibiri igishushanyo mbonera kigasohoka muri bibiri na cumi na gatanu umunyamategeko ubunganira akavuga ko nta itegeko ryateganije ingurane ikwiye y'inzu iri tsinda rikiburana rigizwe n'imiryango makumyabiri n'ibiri yahoze mu nzira z'ubuhuza n'umujyi wa kigali buza kunanirana mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ariko hari irindi tsinda rigizwe n'imiryango isaga mirongo irindwi naryo rirega umujyi wa kigali iki ni ikibazo gifata umuzi mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi umujyi wa kigali uravuga ko abaturage batuye mu kajagari bagomba kujya gutura mu busanza mu mazu yubatswe n'umushoramari abaturage bo bagakomeza gutsimbarara ko bakeneye ingurane ikwiye mu mafaranga ni ikibazo kireba imiryango isaga igihumbi kugeza ubu imiryango ibarirwa muri magana atatu niyo yemeye kwimuka yerekeza mu busanza uru ni urubanza inzego z'umutekano zidakuraho ijisho ugeranije n'izindi manza nta muturage usanzwe wemererwa kwinjira mu rukiko ataje kuburana iburanisha ritaha hari zakomeza ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa kabiri eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
tugushimire eric mu burundi abagendana ubumuga bavuga ko leta ikwiye kubafata mu mugongo kuruta uko bikorwa uno munsi mu bijanye n'ubuvuzi cyo kimwe no mu bijanye n'amashure mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu n'uburabi vy'amashure bavuga ko ibibazo vy'abagendana ubumuga bizwi ariko ko bagenda baratorera umuti kimwe kimwe inkuru y'ijwi rya amerika rifatanije n'abanywanyi bayo dusomerwa na desire yatungimana ari kigali mu rwanda nk'uko bivugwa na leonard nkunzumuhari umunyamabanga nshingwabikorwa mu runani rw'abagendana ubumuga mu burundi abagendana ubumuga ntibakwiye kwama bibaza ko ibigo ari byo byo guhurumbira ku bwiwe bari bakwiye gufashirizwa mu kibano aho baba hakakirwa mu bigo abakeneye ubuvuzi budasanzwe umwana agendana ubumuga niyoroherezwe yige hajya hafi hari ama ekore orudineri bakureho zijya nzitizi zose zimubuza gushika ku ishuri no kumererwa neza nk'abandi banyeshuri yoroherezwe hanyuma yige hafi yahavuka icyo ni ikintu gikomeye rwose mama angeline ntawukaja umubikira w'umuryango w'abene tereziya bafise ibigo vyitaho abana bafise ubumuga bw'ingingo avuga ko leta ikwiye kongereza inguvu mu gushigikira ivyo bigo mu bijanye n'ubuvuzi na cane cane mu bijanye n'ibikoresho nyunganirangingo ngaha rero muri iki kigo n'abantu bafise ubumuga bw'ingingo atari nk'uwo nyene usanga bagwaye rero uwo muntu afise i- i- igihimba cy'umubiri abuze iyo ngingo abuze wewe ku by'ukuri urabona ko cyari gikwiye ari ukumusubiririza iyo ngingo abucitse ukuguru umugurira ukuguru acitse ukuboko ku by'ukuri wamuguriye ukuboko bitwara uburyo burebure cyane hariho ubwa mbere amaoperasiyo amaoperasiyo yabo usanga azinze cyane hanyuma hariho aba bantu usanga ukuguru kumwe iproteze umugurirana n'ikirenge n'ukuguru kose nk'ubwo batwara kwacikiye ngaha ubu udafise umuriyoni n'amajana atanu hajya nta kuguru ushobora kugurira umwana leonard nkuzumuhari umunyamabanga nshingwabikorwa mu runani rw'abagendana ubumuga nawe nyene asaba leta ko yogerageza ikavura ku buntu ubumuga bwose abo bagendana ubumuga ndetse n'abageze mu zabukuru ku bwiwe ingingo yo kuvura abana bari munsi y'imyaka itanu iza yunganira mu gupima gusa ariko iyo hageze kugura ibikoresho nyunganirangingo iyo ngingo ntaciheza ngo ifashe abagendana ubumuga bw'ingingo kenshi eh, ba- ba- bafasha mu bijyanye n'amakonsultasiyo mu bijyanye n'amakine ajya amasayansi do kine mugabo bijya bijyanye na apareyage bisanzwe ari byo bizimbye cyane tugira tuti apareyage nazo nyine nizi- nizibandanye ziba garatwi nufiswe kuri abo bo ba mwe do senka kubera ari umugambi national witwararike bose hanyuma ba- nabo ba- bashobore kuronka ibyo bakeneye sibomana dominique umugenduzi mu biro vy'intara biraba ivy'amagara y'abantu mu ntara ya gitega avuga ko leta iguma igira utwigoro mu bijanye n'ubuvuzi ariko kandi agasaba urunani rw'abagendana ubumuga gukomeza ubuvugizi kugira ngo abagendana ubumuga babandanye bashigikirwa ikibazo turakibona eh, turakizi mu magara y'abantu kuko twama twagiranye inama n'abarongoye intwaro hariho umugambi eh, baratwemereye yuko bazoshobora gufasha mu kuvura abantu bagendana ubumuga bwo mu mutwe rero eh, iki naco c'abandi bafise ubundi bumuga nizera yuko naco kiz- kizwi mu ntwaro tugasaba n'aba a- bafise eh, baraba ba- abantu bagendana ubumuga butandukanye bakegera eh, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu nabo bakaraba yuko ico kibazo kitokwakirwa nabo bana bafise ubumuga butandukanye bagashobora kuba pren en charge naho ku bijanye n'ibisabwa mu vy'amashuri sengiyumva eric umugenduzi w'indero muri komine ya gitega avuga ko ubushikiranganji akukira ukurikiranira hafi ikibazo c'abana bagendana ubumuga uwo mugenduzi avuga ko bamwe mu bagendana ubumuga boroherezwa mu mashuri kandi bituma bamenya ku rugero rushemeye mu bibazo vya leta e, ku kijyanye n'ingene ababigisha boba bahembwa nk'ikumutwenzi ku mutwenzi bigi- biga mu bandi bana bakomeye nta kuvangura kurimwo bahi- eh, bigishwa n'abigisha bafise matrikire izi za ekofo kiristerwa aha ku mushasha za mushasha ya mbere biga mu bandi mwarabonye ko kiretse ko babagirisha formation rijya shirahamwe ryihaye kubagirisha formation kajya ijya initiative yo kugira formation bajya bigisha iyo hageze gutanga akazi ntibarinda gukora ikibazo nk'abandi kiretse ko baba baragirishijwe formation muga ndazi na leta hari ikintu yarose cyangwa ikabona ubufasha yogira ko hariya na hariya ntikibuza yuko igira intervention mw'uwo mwanya bigashoboka tuguma tubona yuko abo bana atarabo guta mu nzira uko bigenda kose bategerezwa kuzoherekezwa uwo mugenduzi amenyesha ko mu nteguro y'inyubako z'amashuri ahatari hake bategekanya utuyira tworohereza abagendana ubumuga kugira ntihabe intambamyi zibabuza gushika mu masomero
radiyo ijwi rya amerika i washington dc tubibutse mwese ko mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risaminanira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tukivuga ku burundi bamwe mu bapfasoni bakora ubucuruzi bubayabaye mu mabarabara atandukanye y'igisagara cya bujumbura mu burundi basaba leta kubashigikira bakaronswa ibibanza badandarizamwo mu burundi haraheze imyaka igera kuri itanu ubudandaji bwo mu ibarabara buhagaritswe mugenzi wacu diane nini nahazwe yatumiye madamu maria goreti ndacayisaba umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe dushyire hamwe rijejwe guteza imbere agateka k'abakenyezi n'abigeme mu burundi yatumiye kandi umupfasoni yitwa Je- genevieve ntiyabose yemeza ko yahohotewe n'abapolisi bamuziza kudandariza mu ibarabara madamu ntiyabose atangura asigura uko byamugendeye
urabona ko hagera aho ndandariza ibintu by'ibyamwa ajya yari amatunda n'amabungo bari bamenye hasi kuko twari ko turagwanira igiseke turabona nyine ko ariko byamura duko atari ubwa mbere cyangwa si ubwa kabiri biba kuko nibyo by'iwabo nyine dusanzwe tubimenyereye mugabo rero ikintu cyatumye ngwa hasi ni uko yanteye umugere mu mutwe mu kanya mbona njyamye hasi nyine yikanguye nyine ubwenge bugarutse aho bavuze ati reka nterure umuntu bajyane kwa muganga baca banterura banjyana mu gasho hama ngiye mu gasho je ndababwira ati none kubera iki muca munterura munjyana mu gasho kaba uki mudashaka kutwumviriza kugira mwumve ikintu twoba dupfa n'uyo mupolisi baca bavuga ngo ntigikunda ngo uzi ngo murabyi yuko mudandariza ahantu hatagira amategeko bavuga yego turabizi ko hatagira amategeko mugabo ni ukuraba mukaregera kuko natwe turiko turonderera imiryango n'uyu ariko aragira ibyo nawe nyine ariko arashaka ko imbabura yiwe yokwaka mugabo rero ntihagire umuntu ababaza uwundi tugakora tubona ko turiko turakora kugira turabe ko bwocana kabiri ntibashira kandi kunyumviriza bakabanshyira mu gasho mu kanya bakabanzira muri zone rehero muri zone rehero nca ndagendayo ndararayo n'uwagiye kunkurayo ni misantere niwe yankuyeyo basi ica bigenda uko je nka ndataha musitanteri ya- mu- turiko turakumva musitanteri yagukuyemwo ni renova twa yari yatwemereye kuza mu kiganiro ariko yatubwiye ko ari mu nama ku munota wa nyuma uwo uvuga yagukubise umugeri ni indega genevier waramubonye uwankubise Mm, uwa nawe iyo mugere yego genda ntunzi niwahajya nyene ni babiri nibahajya nyene ni babiri basha bigira ingare shirira nanuze bitwa bitwa shirira na tego ni umu- ni umupolisi ni abapolisi hanyuma Bajya nyene babiri babona bari bahagaze impande yanjye hanyuma uravuga genevieve ati uh, turahaja nubwo bitemewe n'amategeko baravuze ko hari ahantu bitemewe n'amategeko kuhakorera kuki none mubandanya mujayo tubandanya tujyayo kubera tubona ko handi nta handi twoshobora kugenda kubera nta handi dufite twogenda kuko hose haruzuye nta nahamwe twoshobora kujya gukorera kubera naho tugiye gukorera hose ntibemera bashaka kutubwira ngo dutange amahera y'imbuga ngo dutange ibihumbi ijana by'imbuga natwe tugaca tubona umutahe wonyine dukoresha ni muto none twoca tugenda kurondera ahandi twojya gukorera gute natwe tutagira n'imitahe kandi imi- imitahe nayo nyene nibo nyene bayimaze burya hajya ntubone turahahombera turakubitwa twese hajyanye ni- ntugire ngo ni bwa mbere bibaye niko byama byabaye iminsi yose Uh, genevieve turi kumwe na madame goreti uh, wewe ari muri shirahamwe dushire hamwe rijeje guteza imbere agateka k'abapfasoni n'abigeme goreti murumvise ubuzima genevieve abayemwo igice genevieve arimwo bagishira mu gice c'urudandazwa rutemewe n'amategeko mu gihugu c'u burundi murahuriza hamwe na leta ko urudandazwa rukorwa n'abo bapfasoni rutemewe n'amategeko rubwirizwa kuja muri ico gisata c'urudandazwa rutemewe n'amategeko ga, ga goreti ubwa mbere hoho urwo rudandazo rukorwa n'abakenyezi benshi bafise uburyo buke cyane baba mu makaritsiye yo yo hirya cyane hariya mu buraruko gisagara bakagira ingendo ndende bakarangura utwo tuntu hama bakagerageza kurondera ahantu bashobora kuronka ababagurira aho rero ni mu gisagara ni ukuri ubabonye birababaje cyane kuko ubwa mbere badandaza utuntu duke tw'uburyo buke hanyuma bakamara uwo munsi wose n'abana ku mugongo batembera hi- hirya no hino rimwe na rimwe bagenda binyegeza nyene kuko urumva ibyo bakora ntibyemewe ni ukuvuga ni ni ubuzima bubabaje cyane Eh. urumva si uruganda rwemewe icyo ni cyo kintu cya mbere kibazo kigoye urumva rero naho- naho woshaka ku- ku- kugira igikorwa cyo kugira ngo ubegeranye ubaganirize umbure urabe nyene bokwicara hamwe bato- aba- ba- bakorera uruhande rumwe ntibishoboka ntibirashoboka kuko umwe wese avuga ati reka manze ndonke utu reka ngire gutya reka ngire gutya ni ukuri n'uku- n'ukubakurikirana ntibyoroshe kandi rero novuga yuko mbere benshi usanga ari n'abavuye ruguru ba- ba- bakamanuka bakiri bato hama bagaca bakurira muri ubwo buzima none ni ni ikibazo ca- ciyaguye hajya tubona gusa abikoreye tujya tuntu mugabo ni ikibazo kinininya cyane mu- mu bijanye no mu mibano mu bijanye n'ubutunzi uburyo nyene re- leta yari ikwiye kukiraba ikagifata mu ntoki hanyuma imvura ikaraba umuti eh, utunganije neza bashobora guhereza abantu nk'abo mbega eh, madamu gore iyo bavuga ngo uh, umuce w'abo bantu badandaza bari mu mabarabara uja mu mice ya- y'abadandaza urudandazwa rutemewe n'amategeko hariho ibwirizwa rihari rikavuga ngo ibujumbura mu burundi gitega ngozi kirazira kudandaza itegeko riba rirenzwe ko ni iryahe uh, hanyuma ababikora barazi ayo mategeko oya Eh, nibaza yuko eh, ite- itegeko eh, rijanye n'ubudandaza ndibaza ko rirazwi kuko urumva a- abadandaza ni abantu baba bazi abantu baba banditse hariho i- i- ishirahamwe ribakira bakavuga icyo bazokora bazokorera urumva abo mu ibarabara n'ukuri nta hariho nta na namwe byanditswe bakora ibintu nyine bitazwi bidaciye mu mategeko ko abadandaza bose barafise eh, n'igitabo cyerekana ko ari abadandaza biratunganije ahubwo wovuga uti none abadashoboye kugira urwo rudandaza we ikibanza cyabo nabo ni kihe Eh, bokindirwa gute n'ibikorwa byabo botunganirizwa gute bokwigishwa gute bo- ne- niho navuze ko ari ikibazo cyagutse cyane rino urudandazwa nyine rutunganijwe n'amategeko agenga icyo cyo ni ni- ni kugifasha Eh, ubirabye n'ikibazo kiriko kirafata intuya cyane ni ukuri ndabona yuko eh, nka nka nka igisagara cy'ubujumbura abakijejwe bakwiye ku- kwicara bakabahamagara kuko urumva bahaye ibibanza muri kote muri kote buninda basangayo ko bafite ka gatahe gatonya aho bagurirwa aho mu gisagara urumva hariho baka- bakaganira bagatora umuti reka twakire jean claude ku murongo wa telefone ni umukunzi w'ijwi rya amerika afite utubazabaza jean claude uherereye he yankoze nimereye mu rusaka muri gambia akabazo kanje nukabaza ngira nka bose ko ari babiri ni igiki baba bariko barakora kugira ngo abo bantu bakora urudandazwa rwo mu ibarabara batingirwe nk'abandi nk'uko biri mu bindi bihugu ko ndabibona ngaha abantu badandariza mu ibarabara mbere ni nabo benshi kandi barubahiriza neza kuko burya umuntu ajya mu ibarabara kudandariza ku mu- ku mubare w'ibarabara ko niyo mutaba afite nawe afite umutaba kuza gukota amazu kugira ngo adandarize muri ayo mazu cyangwa adandarize mu- muri ubwo muri ayo mabotike yandi urakoze uh, jean claude ngaho muri rusaka zambia ndahera kuri madame genevieve wumvise akabazo ka jean claude avuze ngo mwokoriki ariko we sindakubaze ngo mwokoriki ahubwo muramaze kuvugana n'abajejwe umuti- intwaro mukabatura ikibazo mufise nimba mwarakibatuye babishuye gute ca gihe mwahura na musitanteri umaze gukubitwa yakubwiye gute hari kwakugwa iki kugira ngo iki kibazo canyu gikorwa hari ico i- abajejwe intwaro barababwiraga geneve Eh, twaraganiriye iyo mwabona nyine twari twicaye turi kumwe hajya turaganira ndababwira byose ingorane ziwanje zose ndababwira n'ingorane duhora tugira hajya twese yavuze ko icyo kibazo bagiye kugi- kugikurikirana bagiye kucicarira bagomba kuraba ahantu bazodushira twebwe rero ntituramenya rero ahari aho bazodushira kuko batubwiye ntibakeneye abantu mu ibarabara ntibakeneye abadandaza ba- baherereza utuntu mu ibarabara madame goreti ndacayisaba murumvise akabazo ka jean claude wo muri rusaka zambia ahanini nibaza ko yari agatumbereje kuri we kubera we uh, genevieve kiriko kirakorwa n'icokorwa sinibaza ko ari byinshi abizi ko hokorwa iki kugira ngo kino kibazo gikemuke ni giki muriko murakora mu mashirahamwe atandukanye haranira agateka k'abapfasoni n'abigeme ga madame goreti icyo dukora icya mbere ni ukuraba ingene abakenyezi boshobora ahanini gukora ibikorwa byo kwiteza imbere kubafasha mbere rimwe na rimwe no kuronka umutahe mugabo rero abakenyezi murazi ko nibo benshi muri bo bakibye ibyo rero bigatuma bataronka umushahara ku kwezi nk'uko uko abandi bashobora kugenda kwisabira akazi mu- mu banki hama bagatanga kino kwita bene
ingwate ibisabwa bagashobora kuba bafite ingwate none abandi nabo bata- batari muri batari muri iyo migwi ikibazo nyamukuru ni mbega bo bo bisa bigenda gute kubera ko no gutangura mu gutangurira hasi bo bakeneye mbere make bashobora gufungura ku munsi ku munsi kandi kenshi usanga abakenyezi nyene mbere bafite n'utwana twinshi bafite umuryango nyene u- u- ukiri muto ukeneye ibintu byinshi nicyo gituma ari ikibazo atari cy'amashyirahamwe ngo ngo twokora gutyo gusa ahubwo eh, harimwo ibintu bibiri nyamukuru leta iriko itunganya gute kugira ngo abantu bose bashobore kuronka amahirwe yo kugira ngo bashobore kuronka uburyo bwo kwiteza imbere icyo nicyo nyamukuru mbega kugira ngo bamenye aba- ababikeneye gusumba n'abandi bogira iki
iki cyari igice cy'ikiganiro muri sanga mugenzi wacu diane nini nahazwi yabatunganirije ku kibazo cy'abafasoni badandariza mu mabarabara y'igisagara cya bujumbura mu burundi ikiganiro cyose gikwiye kiri kuri we we we akaburungu radiyo yacu veho akaburungu com muje ahanditse muri sanga murabe ico ku munsi wa kabiri aha rero niho turangirije amakuru twari tubafitiye muri aka kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo ibiganiro am- n'amakuru byari bihagarariwe na edi gwema byashyizwe hamwe na Dieudonne Cubahiro ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kuroranirwa